mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazo indongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze ibyumweru bibiri ntabwo byogeza ibiro bitatu mvuga bimwe ibyumweru bibiri urumva rero baduhaye ibiro bitatu tukaca tumara nk'indwi zibiri tukagaruka gutora ubundi buyi urumva tuba twarabumaze umuntu bamuha ibiro bitandatu by'ibigori n'ibiro bitatu by'ibiharage ntabwo byogeza ku kwezi nk'amatariki batangirako amagarama aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda bavuga ko agasururu n'uturibwa baronswa bitagikunze ko bibabeshaho iyo nkuru uco kimwe niyerekeye y'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u rwanda kizito yahevye urubanza yari yashize muri sentare ntahanyuzwa turazigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu ariko tubanze tubabwire muri make ko ibihugu vyo mw'ihembe vya afurika bibandanya gutorera umuti ibibazo vya kidiplomasiya bifitaniye mu gihe ku munsi wa gatanu vyitezwe ko imigenderanire hagati ya eritrea na jibuti ishobora kuzongera kunaguka abategetsi bo mu karere no mu bindi bihugu bavuga ko bashima inaguka ry'iyo migenderanire myiza hagati y'ibihugu vyahora bitara bidahana uwaka kuri bo iryo naguka ritanga icizere co kurangiza burundu amatati mu mugabane amatati hagati ya eritrea na jibuti yadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani bapfa urubibe rwa skirmish hasiga ubuzima abatari bake n'abanyororo b'intambara ku mpande zose leta z'ubumwe za amerika umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres hamwe n'ibihugu vyo mu karere vyizeye ko inaguka ry'iyo migenderanire izoshika ku mahoro azotuma hanaguka ubutunzi amahoro arama n'umutekano mu karere k'ibihugu biri mu ihembe rya afurika perezida wa sudani omar al bashir yari yafashe ingingo yo gukura leta y'abashikiranganji mirongo itatu n'umwe yongera agena umushikiranganji wa mbere mushasha nawe azoheza agaca agena leta nshasha izoba igiye guhangana n'ibibazo vy'ubutunzi bihanze igihugu vyatangajwe n'ibiro vyiwe ejo ku munsi wa mungu iyo ngingo ya bashir yo gukura leta yose ije mu gihe igihugu ca sudani kiri mu bibazo vy'ubutunzi aho ibiciro vyankenegwa mu buzima bw'abanyagihugu vyaduze gushika ku bice birenga mirongo itandatu na bitanu ku ijana ifaranga ryayo rirata agaciro bikomeye ibibazo by'ubutunzi muri sudani byatanguye kuja habona ubwa mbere mu kwezi kwa kane igihe umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu ibrahim gandur atangarije ko leta iheranye amezi y'imishahara ku bakozi bo mu bushikiranganji bumwegukira ku bw'ubukene bw'amafaranga ico gihe yaciye akombogwa mu mabanga yiwe ishami rya onu ryitaho abana unicef ritangaza ko ica kabiri ice miliyoni zine z'abana muri siriya ari bo bashobora kuzosubira mu masomero muri no mwaka bitewe n'intambara hamwe n'ugukehanirwa n'amafaranga unicef isigura ko mu myaka irenga indwi intambara muri siriya imaze yatumye ica gatatu c'amashure mu gihugu atagikoreshwa amwe muri ayo mashure yarasambuwe mu gihe ayandi arimwo abateshejwe izabo ayandi nayo akoreshwa ku mvu z'intambara imaze guhitana abarenga igice c'umuriyoni w'abanyagihugu unicef ifise amakenga ko abana batiga bashobora guca bajanwa mu mabi atandukanye muri yo harimwo nko kurongozwa ku nguvu kwinjizwa mu gisirikare no gukoreshwa ibikorwa biruhije radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine zitanu mirongo itatu na rimwe mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi umuhanzi w'umuririmbyi mu rwanda kizito mihigo amaze guheba urubanza yari yunguruje muri sentare ntahinyuzwa ni nyuma y'amakete we n'uwo bareganwa bandikiye urukiko barusaba kureka ikirego cabo turi kumwe ku murongo wa telefone n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ariko arakurikirana inkuru eric amahoro ngaho mu rwanda amahoro diane yego basobanuye impamvu basabye kureka ico kirego cabo
Ah, yaba umuhanzi kizito mihigo ndetse na demobe jean paul dukuzumuremyi ntabwo bigeze basobanura impamvu basabye kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga uretse kuba umucamanza yababajije niba ah, bagihagaze ku mabaruwa ya- bagiye bandikira urukiko baravuga bati naho tugihagaze Mhm. hanyuma abanyamategeko babunganira bo babivuga kwiki abanyamategeko uhereye kuri metre antoinette mukamusoni wunganira kizito mihigo ndetse na metre blandine ntabwo bawunganira dukuze umuremyi nabo bavuze ko ntacyo bashobora kurenzaho kuko ni umwanzuro wabo bunganira icyo bakora ni ukubunganira Mhm. ubu rero hacakurikira iki ku byerekeye urwo rubanza rwa kizito n'uwo baregwa na eric Ah, icyagombye gukurikira mu rwego rw'amategeko kuba bavuze ngo ikirego cyabo bakivanye mu rukiko bagombye kuba ni ukuvuga ngo bahise bemera ko ibyaha ba- bahanijwe cyangwa se igihano bahamijwe ari icyo ngicyo bagombye gufungwa Ya, ubu nibutse ko kizito mihigo yakatiwe imyaka icumi undi mugenzi we akatirwa imyaka mirongo itatu gusa hari amakuru ari kuhwihwiswa ko bashobora kuba bagiye guhabwa imbabazi niba iri kuvugwa nta nta rwego rurabyemeza Mhm. hama muri iyo myaka cumi nka kizito amaze kumara mwingana
Ah, itanu irasatira kuko yafashwe mu kwa kane bibiri na cumi na kane kugeza ubu ngubu wa- wabara ko itanu i- iri gusatira yaba amaze mu- mu- muri gereza Mhm. hama wibutse abumviriza ijwi rya amerika eric urubanza rwa kizito na mugenzi wiwe baregwa iki kuva ryari Ah, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bararegwa ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi gucura umugambi w'ubwicanyi kuri bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu n'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho buri- ndetse na perezida wa repubulika ubwe nakubutsa ko kizito mihigo ku ku ikubitiro yaburanaga yemera ibyaha ariko bagenzi be ari kasiye nta muhanga ubu bivugwa ko yarangije gutoroka gereza ndetse na demobe dukuze umuremyi bo bakavuga ko ari ibyaha by'ibicurano bahimbiwe n'ubutegetsi eric urakoze cyane rwose kuri iyo nkuru turaza kongera rero mu makuru yacu hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira ibindi kuri kuratosora ndagushimiye diane Mm. tukiri mu gihugu cy'u rwanda madamu wa perezida wa repubulika y'u rwanda jeannette kagame amaze gutanguza ihimiriza rigamije kuraba ingene abana banduzwa umugera wa sida n'ababyeyi bariko baravuka bogabanuka cane ni muri gahunda ihurikiweho n'umuryango w'abagore b'abakuru b'ibihugu vya afurika mu kurwanya sida asumta kabuye mugenzi wacu mu rwanda niwe arakurikora akurikirana ino nkuru asumta amahoro ngaho mu rwanda amahoro diane ego iyo porogaramu yifashe gute itegekanywa gukozwa gute hama ivyo bitigiri barashaka ko bigabanuka bikava kuri bingahe bikaja kuri bingahe
iyi porogaramu rero yatangijwe mu rwanda uyu munsi yitezweho ko kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu nta mwana n'umwe uzaba ukivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida ubu rero uyu kugeza ubu ngubu muri bibiri na cumi na gatanu u rwanda rwatangiye iyi gahunda muri mirongo icyenda n'icyenda hanyuma kugeza bibiri na cumi na gatanu bari bafite umugambi wo ko eh, ha- abana babiri gusa aribo baba bakivukana agako- ubwandu bw'agakoko gatera sida ubu rero uyu munsi imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima iragaragaza ko muri bibiri na cumi na gatanu umwana umwe sinzi niba navuga n'igice aribo bonyine ku ijana aribo bonyine bari bakivukana na ubwandu bw'agakoko gatera sida iyi gahunda rero ikaba ishaka ko n'uwo mwana umwe atazongera kuvukana ubwandu bwa sida ni ikintu basigura ko kizokoroha nta ntambamyi babona zishobora kubaciramwo muri uyo mugambi ga asumta nta ntambamyi kuko ba- ni ibintu bashaka guhera hasi mu midugudu ni urwego ruto cyane mu rwanda bagatangira n'abajyanama b'ubuzima n'ubuyobozi bwo hasi ku buryo umubyeyi wese utwi- u- wa- wasamye cyangwa se ugeze igihe cyo kuba yasama azajya ahita akangurirwa mu mudugudu ko agomba kujya kwa muganga kugira ngo barebe ko nta gakoko gatera sida yaba afite nibasanga gafite atangirane n'imiti eh, kugeza abyaye ndetse noneho akomezanye n'imiti kugeza yonse kugira ngo ntazagire umwana n'umwe wongera kwandura virusi itera sida ni porogaramu yatanguriye mu duce utwahe tw'u rwanda ku ikubitiro yatangiriye mu mujyi wa kigali kuko eh, imibare itangazwa iragaragaza ko umujyi wa kigali ari nawo ufite abantu benshi cyane bafite babana n'ubwandu bwa sida bakaba rero ariho byatangiriye ariko bikazagera no mu gihugu hose urakoze cyane rwose yasumutse akaboyi nawe turongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze kubandanya utubwira ibindi eh, kuri iyo nkuru tukiri mu gihugu cy'u rwanda impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya mahama zisaba ko ibifungurwa zifashishwa byokongerezwa bavuga ko bwaba ubuyi bugenewe abana bakiri bato canke ibihabwa abakuze bihera hakiri kare imbere y'uko bahabwa ibindi umushikiranganji ajejwe impunzi mu rwanda arabahumuriza ko agiye kubakorera ubuvugizi mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru aherutse muri iyo kambi ya mahama
turi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama iri mu karere ka kirehe mu buseruko bw'u rwanda abakenyezi bonsa abana baratonze umurongo kugira ngo bafashishwe ubuyi baha abo bana bakiri bato nabo nyene barabonywa ko kugira ngo baronke amaberebere yamara kubera inzara bavuga ko ubwo buyi buhava bukagaburira umuryango wose bigatuma budakwira indwi zitatu ari naco gihe bwagenewe kumara kugira ngo basubire gufashwa ni ubw'abana tuza turangwa tu- kugira ngo turonke amashereka baduha ibiro bitatu ngo dukwira gute nyine ko kuriya tuba dufise abana twosa hari igihe tubuteka kabiri ku munsi bukaca buhera n'izo ndwi zitatu tutaragera yewe uyu ni uwa gatanu hari bane nyine kandi babasha kurya numva rero ukwezi ntiguhera kandi abana baba bakeneye kurya bagahaga Oya, umunsi wawe uduhereye uzogeza ko ntabwo bugeza ko kubera ufise umwana muhira ntiwojya rero ariko ibyumweru bibiri ntabwo byogezamo ibiro bitatu mvo bimwe ibyumweru bibiri urumva rero baduha ibiro bitatu tukaca tumara nk'indwi zibiri tukagaruka gutora ubundi buyi urumva tuba twarabumaze nk'aho ufite abana bangahe abana batatu basaba ko n'ivyo kurya bafashishwa vyokongerezwa kugira ngo bareke kunywa ubuyi bwagenewe abana kuko aya magarama baduha ku muntu bamuha ibiro bitandatu by'ibigori n'ibiro bibi- bitatu by'ibiharage ntabwo biba byogeza ku kwezi nk'amatariki batangira ko amagarama tugahigamo nk'umunyu n'irengarenga zo guteka amagarama akaca atobokana n'ingoga ugasanga ni ibibazo nyine byo ngaha mu nkambi eee dushaka nyine batwongereza igarama numva rero ukwezi ntiguhera oya ita- igarama ntabwo bihura n'iminsi ntabwo bihura ntujye ryaratobotse kandi ntaga muri bane none ubu nk'umuntu yarose injya nk'izo tarike baduhera ko injya nk'ubu jewe nk'amagarama yarantubakanye kera numva nyine ubuzima buguma bugenda bu- bumera nabi nawe urabyumva ni bike cyane rwose baduha indya zikeya ntabwo indya baduha ntabwo dutumaze ukwezi ukwezi kuza guhera ahubwo twarashonje twarakubiswe yego inzara ibitugejeje habi kabisa ico bikoze barashima ko ubuyobozi bw'ikambi bworohereza ababishoboye bakaja guca ingero hanze y'ikambi kugira ngo barabe ko boronka ayandi mikoro yo kwibeshaho urateka n'imitwe ukarondera uburyo worondera n'ahandi cyangwa uretse ukagenda mu giturage ugakora akazi bakaguhemba hama bamara kuguhemba urarekura cyangombwa bamara gutanga cyangombwa cyangwa se bakakubaza cyangombwa ugasohoka hanze ukagenda kuba wogenda ku- kurondeza akazi ugakora hama ugataha rego nabyo biradufasha mu gihe imvura irimo iragwa akazi nako kaba gahari kandi abaturage nabo bararondera abakozi nyine bakagenda kuba bokora hama rero ubuzima bukabandanya nimba ari rwa ruku ukaruronka hari igihe tugenda tukabura tugenda tukabura akazi noneho ni inkambi ukuntu ingana siko bose boronka akazi bakora oya dutunzwe n'inkorogoto zahariya hepfo ku rufunzo umuntu aragenda agakeba akazana akagurisha hari igihe banga kumugurira nyine kubera bose ari byo bagurisha umushikiranganji aje gutahukana impunzi no gukingibiza mu rwanda aratahura amarira y'izo mpunzi mufasoni jean d'arc de bonheur avuga ko agiye kubakorera ubuvugizi mu by'ukuri nk'uko mubizi leta y'u rwanda icyo dufasha impunzi turabakira tukabacumbikira ariko dufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye ibyo rero bisaba ubuvugizi ni ubuvugizi twakomeza kubakorera kugira ngo habe hagira icyiyongeraho buriya hcr na pamu nabo ibyo ifashisha impunzi ni ibyo baba bahawe n'abandi baterankunga ariko byagiye bigaragara ko impunzi za- imu- umubare w'impunzi wariyongereye ku isi hose bituma rero n'ubushobozi bugenda bugabanuka ku buryo mu by'ukuri ibi- ibishobora kuboneka nibyo bakwifashisha ikambi y'impunzi ya mahama irimo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi mirongo itanu n'umunani pierre claver niyo nkuru i mahama ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa shoti weyivuzi tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize mu gihugu cy'u burundi ubu naho amwe mu barimyi bo mu makomune atandukanye yo mu ntara ya muramvya batabona kumwe igihe cyo gutera imbuto zo ku mutasuro hari abasanga ko imvura imaze iminsi igwa ari nyinshi ku buryo boteragira abandi nabo bakayita igihungurabayi kuri ivyo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga yuko bwiteguriye gutanga umuco kugira ngo ntihagire umurimyi ajuragirika ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muramvya diane ndongo
aba ni bamwe bari mu mirima dusanze bariko barahanda aho bazotera imbuto zo ku mutasuro nk'iz'ibigori hamwe n'ibiharage ku mutumba wa masango wo muri komine ya muramvya ibyo babikora bisunze imvura yaguye mu mpera z'uku kwezi k'umunani mutamwitwa gute nzeyingororeyonani kumuhaye mukukura ibitoki muriko murateragira ibigori hano twitegurira guteragira ibigori mu ndimo dukangaje ivyatsi twamaze kwizera umutasuro ahegereye muhira no kuri ejo niwe ndatera simbesha
hari n'abandi bariko baraca amabango y'aho bateragira ibigori reka n'uyu avuga ko yari kuba yatanguye guteragira iyo ataba ari uko arindiriye ifumbire ya kijambere nk'ubu benshi tubandanije tuguma dusomba maze dutera imyumbati kuko ari itarinda angeri hama imvura iguye arivyo vy'ivyo tuzoca dutera ibigori turose angeri hafi urabona hari hanyweye benshi baba bashoboye gutera iyo baronka iyo angeri habuze angeri none nimutinya ko bishobora guherayo ndibaza ivyo arivyo vyose bibihe imvura nkeka izoba hafi kuko nta gihe na kimwe yabwagwe ngo ugeze nk'iki gihe uri kuraja jema hose hanyoye nubwo biri uko amakuru dukura mu buyobozi bujejwe amazi y'imvura no kugenzura ibirere mu gisata ca ijebu avuga ko kugeza ubu atamvura iratasura kukaba nkako abarimyi bo muri komine ya mbuye muri no ntara nyene ya muramvya bavuga ko bataragera gutera kuko imvura imaze imisi igwa ari igihungura bayi aba ni bamwe ku mutumba wa mugerera muri iyo komine twebwe turarindiriye nuko ku icenda yuko hari imvura tuzobona nawe ni igihungura ntitwoshoka duteye igihungura bayi kera niko twabivuga dutinya rya zuba rihora riza mu nyuma rigaca ribitwara none ubuye muriko muteragira iki ibihaya imyumbati gusa ivyo vyakiwe n'izuba nta ngorane ntacyo biba haze nk'indwi zibiri niho dushobora gutera kuko haba habomvye naho imvura yoca igenda birashobora kumera mu bamaze guteragira nubwo batarishimira imvura cyane bihutira ko abanyeshuri bava mu kiruhuko babunganiye mu bikorwa twisunga abo bana kugira ngo dufashe kuyora amase ubona nka jewe noba ntikorera nk'imbegeti y'amase yaturaguye ngaha ejo naho azoca aturagura hariya hirya hama naho usigara urateragira ninze nsigara ndacirira n'umutamakazi wanje nkaca amabaga umutamakazi agashira amaso hanyuma nkaca bigenda gutya
muri rusangi abarimyi bavuga ko bamenyereye kugendereza ibihe ariko ku bw'ihindagurika ry'ibihe rimaze igihe ryibonekeza basaba ko bamenyeshwa ibijyanye n'ikirere nibabona mu kirere atamvura iriho vuba barabitumenyesha abo babijejwe ntitubandanye dutera
ukubura amakuru ku bijyanye n'ibihe by'ikirere ku barimyi rimwe na rimwe kuragira ingaruka mbi nk'uko bamwe babivuga ni mu gihe hari igihe batera imbuto bamaze kwishimira imvura yamara ikirere kikabahinduka kuri ibyo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi burabizeza ko muri iyi minsi ya vuba bugiye kugira icyo bushikirije mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika
Diane Ndonse harakenuye tuve ngahe muramvya ace tukubitira mu ntara ya Kirundo nyene y'igihugu c'u Burundi aho nyuma y'imyaka hafi ibiri iheze havuga ikibazo c'inzara muri no- muri iyo ntara no munsi abanyagihugu bemeza ko inzara yaheze burundu abarimyi basigura ko babikesha imvura iruhande y'ivyo abajejwe igisata c'uburimyi bo bakavuga ko n'abantu bahinduye ingendo barashira imitahe myinshi mu burimyi muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi intara ya kirundo yavugwamwo inzara izura inzara uruzuba rwatse mu karere ka bugesera iyo ntara iherereyemwo rwatumye imiryango ibihumbi yomoka irata ingo urabahungiye mu zindi ntara ndetse no mu bihugu bibanyi cyane cyane nko mu gihugu ca tanzania ahahora haboneka indimiro zaturiwe n'izuba uno munsi hambaye ibitegwa abanyagihugu baremeza ko inzara yarangiye aba nabo muri komine busoni imwe mu makomine yarigeramiwe cyane twanda dushimira imana yo yaduhinduriye amateka utwarose akavura gashimishije imbuto zo twarimye nta imbuto n'imwe yigeze irumba zose zareze neza duhereye nko ku biharage kabyo twarimbuye bishimishije ibigori twarimbuye neza nta ngorane n'imwe yabayemo n'amasaka kuba yarimye nawe yarimbutse eka n'imyumbati yaragarutse ibijumbu ubu ubusanzwe nta mwana yirirwa yishwa ya- yayaguzwa yishwa n'inzara icyo ishatse n'icyo afungura mana yaraduhaye akavura karaboneka ku mwimbu twarose ibiharage ibijumba imyumbati ibigori n'ibitoke byari byasuse nk'ibihona ubuho turabona umuntu ararumwa n'agatokage mu isoko nkuru ya kirundo umwimbu uraboneka cyane abasuma baremeza ko boroherwa no kuronka ibyo bakenera uyu twamusanze ariko asuma imyumbati Ego narije gusuma.
uje gusuma iki Narije gusuma imyumbati. Imyumbati ni myinshi kabisa ino mu kirundi wacu. Ibiciro by'imyumbati bariko baragurisha amahera amajana icenda umufungo w'igihumbi. Hari n'igihe ibiri ku catanu baca baguha. Ifu y'umwumbati ubu ni majana atatu n'itanu.
abacururiza ibiribwa bitandukanye mu isoko nkuru ya kirundo bavuga ko imfungurwa zose zakorotse ibiciro ku rugero ruri hejuru y'ijana ku ijana Ego ni majana atatu gaha. Imyumbati. Naho bagurisha nk'iyi majana icyenda none ubu ni majana atatu. Ego cyarakemutse.
hari n'igihe ibiro ibiri senke saa tatu kubitanga ibiri magana atanu aho nawe ku magana umunani magana indwi nk'iyo byari ibihumbi biniyo imvura itaraba ariko ubu u- imu- uyu- mu mwanya aza kuyitanga ku magana indwi magana atandatu twe tudandaje amateke aya nk'aya yari ibihumbi bibiri ariko uno munsi ubu ni igihumbi ubufu n'atatu n'itanu ikiro kijanje naco bakirangura kuri abiri n'itanu ushaka kugwa amajana atanu amajana atandatu mu gihe inzara yabice bigacika abanyagihugu benshi bahurira mu isoko bagiye gusuma uno munsi benshi baba ari abashoye ivyo bigatuma imfungurwa zidasohoka turabyuka tukaza tukicara ibi- ibintu biruzuye nta muntu n'umwe asuma turicara tuga- kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba no kuri nta kintu turimo tubona twinjiza twebwe abadandaza mugabo abasuma bara- barorohewe niyo ubiguze makenya ura- urashira ngaha nturonka abakuguriye amajana atatu atatu none ubona twotahanira asiya y'abana ntibabisuma abarimyi bashimira imana kubera yatanze imvura yamara iruhande y'ivyo abajejwe uburimyi bavuga ko hari n'ibindi vyakozwe leonidas rivuzimana arongoye ibiro vy'intara ya kirundo bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi icyabaye ni uko by'ukuri abantu bahinduye ingendo ubu n'abatahora barima bamwe bita abafongisiyonerere abadandaza bakomeye aribo bafite n'amatongo manini bafite n'uburyo bwo gukora ubu rero baragiye mu burimi Eh, turabye nko gatasi gaheze hari abadandaza barenga nka- nk'ijana bi- bashize inguvu mu kurima ku buryo himbutse ikigori kirenze Eh, abahinga bafatanije n'intwaro twarahimirije turahimiriza ko dukwiye kugarukana igiterwa c'ikijumbu nicyo gituma mwabonye kuva mu mwaka uheze umyonga yose itatunganijwe harimo ibijumbu ku buryo umwimbu wabonetse ibijumbu ku isoko ari vyinshi kuva muri iri ciri heze abarimyi bo ku nkengera z'ikiyaga cohoha bariko bararima ibiterwa bivomerwa nko gushika ku metero zirenga ijana zo ku musozi ivyo biri mu biha icizere rivuza imana ko abanyagihugu bashobora kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe uruzuba ubwa mbere ubu rero barashobora kuvomera ari ibyo bijumbu ari izo mboga ari ibi bitunguru ubu urabona yuko barima by'ukuri bagashobora gukoresha ya mazi kandi umwimbu ukaboneka ubu abantu rero ubu batanguye kubona yuko bategereza kwibako ko izuba iyo rije ribahungabanya rwose bagahunga bamwe bamwe umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kirundo avuga ko biteze umwimbu mwinshi w'ibijumbu vyarimwe ku mahegitari aharugwa mu bihumbi mirongo itandatu mu myonga biteze kandi n'umuceri mwinshi uzova mu myonga yatunganijwe kijambere mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze arakenuye izo nkuru rero zibiri murambya no mu kirundo mu gisata c'uburimyi mushobora gusubira kuzumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turacari mu ntara zigize igihugu c'uburundi ariko ubu twerekeze ingozi aho abadandaza amakara muri iyo ntara basaba ubuyobozi bw'intara kubatezurira amatagisi batanga basigura ko aho baza baraca amakomine yose barihishwa amahera bagakora bahomba muvyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu ingozi fide fidelite ishatse abadandaza b'amakara mu buraro bw'igihugu c'uburundi bifuza gutezurirwa bamenyesha ko bariya amatagisi menshi ubu biratugora rwose amayira ntadukundira kubera ibibazo by'amatagisi nyine n'amakori maremare yatudugiye iyo tuvuye iwacu gushika ngaha turashobora kuriha hagati ya bine na bine na bine n'atanu tuyariha mu ibarabara nyine aho duca abo badandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya ngozi mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya ngozi abagura ku mifuko mu gisagara cose niho bayasanga ikitorohereza abo badandaza nkuko bitwiganiye ni uko makomine yose bacamwo barihishwa amatagisi uye tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukabugura igihumbi mbese nk'abava nko mu itangazo bakava ikiremba boba urumva babugura bitatu umufuko ndawurira amahera amajana atanu mu ikomine mu yindi komine amajana atanu umva kuba muri gashikamwa turiha amahera amajana atanu ku mufuko muri ngozi ngaha ariho hatuko turadandariza ni amahera magana atanu ni ukuvuga igare baripakiye imifuko ibiri imifuko ibiri yari inoti y'igihumbi ni ukuvuga ku igare ryose ucuriha inoti y'ibihumbi bibiri kandi byasaba yuko turiha mu ikomini imwe tukariha igihumbi kimwe umva rero natwe ibyo ntibitworohereje ntibiriko biratunezera kabisa ni ibintu bibangamye hambavu y'ayo matagisi mw'ibarabara bamenyesha kandi yuko hari yandi mafaranga batozwa ku mwaka yego cyane cyane nk'ibyo bitasi byo ku mutumba rero nka twebwe aho dukorera burya umuntu ariha mirongo ine na bitanu byo mu mwaka nibaza ko ayo mahera ari menshi kandi uje ngaha mw'ibarabara naho bagusaba n'ubundi tagisi cya gitasi ntukibereka ngo bemere njyewe nkorera muri gashikana nikomine zirasumbasumbana hariho aho usanga bariha ibihumbi icumi mirongo ibiri mugabo nka twebwe ni mirongo ine na bitanu ingaruka z'ayo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko amahoro neza sawa nazo amakara wewe tenda dandaza amajana abiri n'ijana ijana yaherera ijana nayo o uwo duharura tujya dukara dushika mirongo itanu
turya turarenga mbega amakara yohisha ibiharage umuntu yogura amakara yangahe amakara y'amajana ane niko ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatese ibiharage umuceri n'ibindi yogura yangana ay'igihumbi niko amakara azinze gusa amakara ubu arazinze n'umuki kuko umufuko twahora tugura cumi na bibiri ubu ugeze ku cumi na bitandatu abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba nangahe ni umuceri n'agafiriti aha turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziri iruhande y'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi aha tudandaza resitora mu bukinjika dukoresha amakara ubu yaraduze rwose kuko tugitangura umufuko twagura ibihumbi bitanu ibihumbi ndwi ariko urumva ubu ugeze ku icumi na bitanu ingaruka yoyo ntibura urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twubazimba ariko urumva abakiriya nawe umuzimbye watumenyere ku muzimba nawe aca yanka tugaca twemera twebwe agahombo kakaba iwacu abakura amakara mu misozi bakayazana mu gisagara ca ngozi babona ko inzira yonyene yotuma amakara azimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turiha yo mu mwaka niyo yo mw'ibarabara bakatugabanya yego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yoca agabanuka igituma amakara ariko arazimba ni ukubera iyo beyi yaduze yo kubugura ico duha ivyo bikatuvako nubwo umufuko butugura ku bihumbi icumi vyonyene twotanga imari kandi natwe ntitwohomba kuko mva twariko turadandaza neza amakomine hamwe n'ibiraba iterambere ryayo bibarizwa mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu terance nahiraja umwunganizi w'ubwo bushikiranganji akaba n'umuvugizi wabwo tumubajije ibibazo vy'abadandaza b'amakara yatwishuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza hagati aho mu gihugu c'uburundi amakomine arigenga mu vy'ubutunzi kiretse amakomine atatu ari mu gisagara ca bujumbura amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo aheza agafasha mu kwisununura bw'ubutunzi bwayo ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite ishatse ijwi ry'amerika fidelite yishatse harakenewe none kuri duce dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenuye bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke kino kiganiro cari kiremeshejwe na jewe diane nahazwe mfatikanije rero na makbili ya bero muhinga bw'ivyuma na ingenieur najwan twemye twifurize kuranikwa